بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد برمسكين كثيرا رسول ربي عليه الصلاة والسلام ويجرو رسول ربي وجين برا نكيس جره waggaa torbeessa oo tarkaanfii rasuulli rabbii fuudhan gugurdoo hedduu dubbanne haga ji'a kurnyeessotti waan hojjetame dubbanne ji'a kudhanii tokkeessa oo dulqicdaa yeroo jiini sun dhalate ballamni duraan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam walii galtee gaafa sulxii hudeybiyaa akka waggaa dhufu deebi'ee umraa godhan walii galan yeroon sun geette yoos rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam warra gaafa umraa hudeybiyaa dhaqee umraa godhuu dadhabee deebi'e hundayyuu ajaja itti baasan akka isaaniif qopheessan isaan nama kuma tokkoof dhibba afurii nama jidduu tana gaa lola keessa shahaadaa argatee jidduu tana du'e male warri kun hunduu namni jiruuf qopheesse isaan qofaa miti namni biralleen hedduunif qopheesse waraana nama kuma lama dhiira fi dubartiif ijoollee hedduu dhiirti lolaaf qophaa'uu dandeettu qofaan nama kuma lama fudhatanii bahan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam meeshaa lolaa guutume hidhatanii bahan waraana fa'anii seefii fa'anii wantee fa'anii meeshaa lolaa guutum akka nama duula deemutti bahan ballamni ammoo duraan akka meeshaa lolaatiin makkaa hin seenne ka meeshaa musaafiraatiin ilma imala deemuutiin akka seenan ballamni akkas qureesh dhageette karaa kana dooyaa baay'ee qabdi karaa irraa dhageette gaaf ergaa itti ergitee muhammad ballama cabsitanii maaliif waraana guddaa kana baaftanii hidhataa hidhannoo guddoo tana hidhattanii maaliif dhuftan jettee gaafatte gaafannaa rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam waan jedheen bakkuma ballama kiyyaa jira ballama cabsinee jedhe makkaa akkan seenneen jedha ballamni keenna meeshaa lolaa kanaan makkaan seenu jedhan yeroo huduuda makkatti kalaawan daangaa makkatti kalaawan meeshaa lolaa guutuu kan achi kaayatan waraana jabaa nama jabaa nama dhibba lamaarra kaayanii akka inni kana eegu godhanii waraanni kun waraanni kun hidhannoma gabaabduu seeyfii takka takka gabaabduma akka nama imala deemu tana fudhatanii tanaan deeman ikhwaani namni karaa kana haga deeman bultii kudhan karaa kiiloomeetirii dhibba afuriif shantamaa gara bultii kudhanii sagalee irraa bultii kudhanii akkana deeman haa karaa kana deeman egaa ummanni baadiyaa tana qubatu hunduu ni daawwata waraana nama kuma lama ka hunduu afaan nama tokkootiin sagalee takkitti'i talbiyaa godhaa deemu tun waan guddoo nama gammachiisa nama ajaa'ibsiisaa takka isaanii akkasitti dhaabatee yeroo makkatti kalaawan dhufne jedhanii dhaamsa dhaaman qureeshitti yeroo makkatti kalaawanii makkaa jala bulanii meeshaa guddicha hidhannoo fi kan asitti hidhate asitti hiikkatanii as kaayanii nama kuma lama fi dubartii hedduu fi ijoollee hedduu wali qabanii ganama subi'iin qureesh magaalaa keessaa baate walii galteet akkas mallatteessa akka qureesh magaalaa keessaa jalaa baatu guutumat akka jirtuun qureesh magaalaa keessaa godaante magaalaa moggaa gaara kaaba magaalaa dhaabatu ka jabalu qucayqicaan jedhamu jabalu qucayqicaan kana koran warri qureesh jeesanii baqate jalaa godaane magaalaan guutuun jalaa baate jechuudha waan nama ajaa'ibsiisaa takka sun akka armaan dura dubbanne egaa yeroo duraatiif argamte inni sun eennumaafuu qureesh takka'a magaalaa keessaa baane abbummaan fedhee ka umraa dhufu abbummaan fedhee ka hajjii dhufu qureesh takkaa isa kabaju'uuf jalaan baane abaluu nama tokkollee rasuula rabbii jalaa baate ammoo sun rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam warra armaan dura umraa godhe ka armaan dura hajjii godhe hundaa ol jire jechu yeroo waraanni seene waraanni ifirrumaa akkana xiyyaa'u rasuulli rabbi gaala isaa gubbaa taa'an ummanni sahaaba'aa namni kuma lamaa kun sirnaan dhaabatee akka militiritti seera wal duuba dhaabatee akkasitti labbayka allaahumma labbay labbayka laa shariika laka labbay inna alhamda jechi ah talbiyaa godha'a magaalaa seene kaafirri jalaa baqate magaalaa seene waan nama jabsiisaa yeroo magaalaa seene xawaafa godhan yeroo xawaafa godhan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam sahaabaa ifii gorsanii maal jedhaniin humna keessan jabeenna keessan garsiisaa jedheen rabbiin rahmata haa godhuufi jedhe nama guyyaa kana ummata kaafiraa kana jabeenna ifii garsiise rabbi rahmata haa godhuufi hagam humna qabaa hagam dandeettii qabaa nama garsiise rabbi rahmata haa godhuufi jedha rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam waraanni kun maal godhe yeroo duraatiif qureesh maal haasufti duraan ummanni muslimaa kun warra laydaan bimeen madiina'aa dhukkee irraa kaafte humna tokko hin qabne dadhabo dhukkubsato warra miskiina dadhabo akkana lallaafa dhufa jedhan rasuulli maal godhan ammoo alayhi salaatu wassalaam nama kuma lamaa kan akka akka waraana hidhannoo waraanaa qabu akka militiritti dhaabatu ka ammoo deemsa militirii deemu yeroo duraatiif xawaafarratti akka deemsa galdaasaa didiqqoo akka militiriin amma yeroo oriitu galdaatu kana cehinsa dheerallee miti suutallee deemsaa miti jiddugaleessa kanan beektan akka militiriin deemtuu kana isaa kana akka yaa'an amare rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam qureesh gaara gubbaa jirti achi as daawwachuu jiran kaabaan kun yeroo zamana san diiduma dhaabataa jaarmanii gurguddaan kun itti marsine namni gaara gubbaa jiru achi as qajeeluma arka gama isaan irraa argan hundayyuu yeroo jiran cehaa jedhe rasuuli rabbi nama kuma lama ka akkas cehu hagamta akka bareeda laalame akka deemsa militirii san deemu yeroo ammoo kaabaa cinaa kaanirra bahan gara isaan arguu hin dandeenye suuta deemaa jira hafuur baafadhaa jechuun dadhabinaa maasha allah maasha allah hagas qofaa miti afyaa'iin muslima beekamaan cabdullahi ibn rawaaxan radia allahu canhu waardaah manzuumaa takka ta ajaba ummataa baasee guyyaa san saxaaban manzuumaa san jecha aayaa'an خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسله يا رب إني مؤمن بقيلي إني رأيت الحق في قبولي منزومات كان جرم تدير توتك منزوماتنا كيستي أمتك كافرة الربصة رسول ربي فارسة أمنتي إسلاما فارسة deeman bifa bareedduu tanaan guyyaa sadi magaalaa qabatanii akkasitti keessa bulanii keessa oolan guyyaa sadeen kana yeroo salaanni duraa gaye rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam bilaal ammare bilaal nama gurraacha beektanii nama maaliif amanta'aaf kufaarri qureesh kun qiyaasa malee rakkise dhibe azaabe ibiddaan gubani uleen dhaanani itti taphatan zamana dheeraa rakkoo gurdoo qonname bakka yeroo inni du'aa kalaaye ahad ahad ahad qofaa jedhu ahad jechuun isuma qofa rabbi malee ka biraa hin jiru rabbi malee ka biraa hin jiru jedhu isa san amara rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam mu'adhinni muslimaa isa akka inni kacbaa tana ol koree jalaa miti kacbuma tana koree gubbaa dhaabatee akka inni azaanu allahu akbar allahu akbar yeroo duraatiif yeroo duraatiif ikhwaani achira dhaabate kalimaa rabbii tana ta qureesh dhagayuun feene ta akka namni biraa dhagayullee isiin hin hayyamne fedhii isaaniitiin maletti isaan gaafatuun maletti achira dhaabatee azaane allahu akbar allahu akbar hundi isaanii dhagayan ashhadu an laa ilaaha illa allah akka rabbi malee rabbiin biraa hin jirre وأشهد أن محمدا رسول الله akka muhammad ergamaa rabbii ta'e hundi isaaniitu gurratti fudhataansa takka waan biraa godhuu hin danda'an ammoo diduus hin danda'an azaana qofaa miti yeroo salaanni ga'e namni kuma lama kun bakka takka dhaabate nama tokko faana dhaabatee waliin salaatu qur'aana akkam dheeressanii salaataniin qureesh achuma taabanii ciqasa achuma dhaabatanii daawwatan mucjizaa gurguddoo itti taate dubbii meelala ikhwaani waan rabbiin guddaan nama ajabsiisu waggaa torba dura rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam magaalaa tanarraa baqatan waggaa torba dura mee ilaala hojiin hojjetamte hagam takka geettii yoo isinii galti waggaa tokko torba dura warri magaalaa kana qubatu rasuula rabbi irratti alayhi salaatu wassalaam du'a murteessanii halkaniin dhokatanii mana gama dugda duubaatiin bahanii gaara keessa seenanii boolla keessa seenanii achi dhokatan magaalan guutuun isa barbaaddi qabuuf ajjeesuuf ardha magaalan makkaa guutuun jalaa baqattee magaalaa guutuu diidessitee fi jalaa cinaa galti guyyaa sanoo magaalaan guutuun boolla hunda keesseentee gaara hunda keesseentee barbaaddi isa ajjeesuuf waan ajabaa jedhaa tun guyyaa san rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam abi bakr siddiiq qofaa wajjiin baqate eegasii khaadima isaanii dabalame eegasii namticha karaa agarsiisu nama afuriin biyyi san keessaa baqatan ardhahoo nama kuma lamaan magaalatti deebi'an wallaahi kabajaa jechuun san ikhwaani biyyi tan teeta keessaa si ari'anitti bifa saniin kabajaa saniin itti deebi'u jechuun kabajaa jechuun san kabajaan tun ammoo hujii malee hin dhuftu takka hujii malee hin dhuftu tun hojjetanii rabbiin qarqaare bifa saniin magaalaa sanitti deebi'an waan nama ajabsiisaa guyyaa sadeen san keessa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam kadhatanii fuudhan isaan guyyaa san fuudhan maymuunaa binti alxaaris maymuuna binti xaaris tun gosti isii gosa banii caamir jedhamtu baniin caamir tun gosa araba keessaa irra kabajaa qabdurraa takka gosa takka'aa namni haga rabbi isaan uume dubartii isaanii namuu takka'an boojine jedhan seenaa gubbatti banii caamir dubartii isaanii takkaa namni hin boojine kabajarra lolli fedhe argame gosa sanirraa intala fuudhan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam bakki itti fuudhan makka zamanni fuudhan zamana san maal garsiisu barbaadan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam magaalan teessanii miti tiyya an musaafiraa miti abbaa biyyaati fuudhee itti qanana'ee kabaja'an jiraadha ammoo gosa araba keessaa irra kabajaa qabdurraa fuudha isaanin hariira hidhadhe isin ammoo haguma duraanirra munan isinii xiqqaatti qoreeshiti muuf san qofaa miti qureeshi yaamee kota aruusarraa qooda fudhadhaa dhihana nyaadhaa jedheen qureesh warra gaara gubbaa taa'u yaamee kota dhihana nyaadhaa jedheen rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam qureeshiin didde beekte dubbiin akka dubbii taphaan ta'in isaanii salphinnaa beekte dhufuu didan guyyaa sadeen kan akkasitti oolanii rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkasitti waan ajabaa mul'isanii guyyaa kana sadeeniin booda deebi'an madiinatti madiinatti yeroo isaan deebi'an wanni ajabaa gugurtoon argamte wanni ajabaa ta argamte dur ikwaanii lolli kun deemsi kun deemsa ajabaati waa kudhan taloon han keessaa nama ajabsiisa sini dubban rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam akka umraan deemne akka lolaa deeman waraana guutuu hidhatanii kabaja'aan deemanii ummata baadiyaa qubatu kana hundayyuu sodaachisanii keessa humnaan deeman wani biraa nama ajabsiisu baadiyaa tana ta keessa deeman kana hundayyuu labbayka allaahumma labbayk hecha'aa deeman ummanni martuu dhaabatee daawwata gorsa gugurdaatu yeroo seenanis akkasitti talbiyaa hecha'aa seenan labbayka hecha'aa seenan sadaffaa gaala gubbaa taa'anii muslimni namni kuma lamaa gama gamaan marsee gaaf akka gaaf dhokatanii baansanii miti gaala gubbaa taa'anii fagoo mul'atan akka qofaa gaaf duraa baansanii miti namni kuma lamaa gama gama dhaabatee akkasitti deema dhiifama kunnooti dafnee sinirraa kaana wamaa miti guyyuma diqqaa saniin booda bakka ta'e sanitti deebite dhiifama jecha an seen tanaa miti gaqqabuun barbaachisu manzuumaa reef nu jenne tana jecha aa seenan if qaqqabanii if hin diqqeessine humna teessan itti mul'isaa jedhan qureeshitti humna tana maaliin mul'isan tokkoffaa galda'iinsa cehiinsa militirii isan deemuu mul'isan lammataa irree teessan ta mirgarraa wayaa saaqadhaa jedhan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam wayaa adaa deemu uffatan tana takka jala hidhatanii miti ta gubbaa hidhatan harka mirgaa wayaa jala baaftee akka irreen mirgaatu mul'attu godhaa jedha rasuuli rabbi waraanni guutuu namni kuma lama ka wayaa adaadii hidhatee irreen mirgaa ammoo maraa mul'attu hagam takka bareedamee hagam takka humna humna hagam geetu achirraa mul'ata torbaffaa salaata jamaa'a bakka takka dhaabatanii salaatan waan nama ajabsiisa saddeet bilaalii biyyi tana keessatti uffatame gabricha ka isaan haadatti hidhanii ijoollee kennanii beena taphadhaani jedhan isa kanan koottaa bakka adunyaa irra kabajaa qabdu gubbaa dhaabadhu azaan jechu waan nama ajabsiisa saglaffa akki rasuulli rabbi itti sahaabaa fi itti kabajan sahaabaa fi rahmata itti godhaniif ka ammoo sahaabaan itti rasuula rabbii kabaju lachuu waan nama ajabsiisa kurnaffaa achitti dhaabatanii ofirraa fuudhanii qubatanii waan ajabaa godhu tun martuu waan nama ajabsiisa dubbiin tun qalbii qureesh bante nama kufri hin badellee qalbii isaa cabsitee ka duraan waa ibsaan imaanaa keessa jiraa jirullee qalbii isaa bante kanarraa ka ka'e hoggaana gugurdaa sadi ka qureesh yeroo sani qabdu sadi hittu umraa kanaan booda amantii islaamaa qabate sadeen een khaalid bin ulwaliid lammaffaa camr bin alcaas sadaffaa cuthmaan bin talxa jarri tun beekamtu seenaa muslimaa keessatti khaalid ibnulwaliid kun abbaan isaa waliid ibnu mughayraatii beekaare ka rabbiin quraana keessatti bara suuraa hedduu keessatti dubbate waliid ibnu mughayraa durataa'a waraana qureesh inni kun waggaa hagam waraana qureeshaa ka deemmatuun isa yeroo san umriin isaa waggaa afurtamii torba nama guddaa yeroo muslimni waraanni muslimaa seene ilatiyyaan in argu jedhee farda fi fudhatee baadiyaa keessa dabre firra obboleessa isaa ka muslima jira waliid jedhama maqaan isaa maqaa abbaa fi qaba waliid ibnul waliid jedhama waliid ibnul waliid ibnu mugiiraa jedhama waliidiin kun muslima umraa godhee sahaabaa wajjiin guyyaa sadeechi oolanii miti warra isaanii dhaqee ijoollee isaaniitiif ganda salaame dhaqee yoo dhaqe khaalid hin jiru khaalid meenaan khaalid hin bahee maal garam deeme ummata kana arguu hin danda'u waraana isaanii ka magaalaa teene seenu jedhee farda fii qabatee baadiyaa keessa dabree kana jennaan xalayaa barreesseef xalayaa tana keessan maal jedheen bismillaahi irrahmaani irrahiim obboleessa kiyya ati nama aqlii qabu nama wanni dhuga'aa jalaa dhokattuu miti nama dhuga'aaf dhara gargar wallaaluu miti nama dhuga'aaf dhara gargar wallaaluu miti maalif haga ammatti aman dhugaa amantii islaamaa tana arguu dadhabdee jedhe lammata rasuli rabbii na gaafate jedheen alayhi salaatu wasalaam oduu hitimam rasuli na gaafatee khaalid meenaan jedhe hin garre jedheen ammoo rabbii guddattu fidee amantii islaamaa fudhatu jiraata garuu hin garre naan jedhe yoos waan naan jedhe namni khaalid nama aqlii guddaa qabu dhugaan amantii islaamaa tun jala akkamin dhokattee naan jedhe rasula naan jedhe jedhaani beekama eegasii waan naan jedhe rasuli rabbi osoo inni dhufe aqlii isaatiif jagnummaa isaatiif hayyummaa isaa kana amantii islaamaatii hojiirra oolche silaa nama biraarra isa dursinaa jedhe gartaa ammame wanni amma isa amanuu dhoowwe takka guddoon angoosaa tana angoon tun badduu ikwaani angottu amanuu dhoowwe maal amma kabajaa qabaa angoo qabaa gosa guddoo keessa jira tana keessaa yoo bahe waan kana hundaa dhabinaa shakka maal duuba ibsaniif rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam akka osoo inni amantii tana qabate rasuuli rabbii isa ol kaasee bakka isaan maltu akka kaayo ittiin yeroo inni ummanni muslimaa as keessaa deebi'ee dabre kanamu qureeshis makkatti deebite guyyaa sadeen fixnaan deebi'e innis yeroo inni dhufe obboleessa kan kee waliittu si barbaadee si dhabe dhaamsa kana xalayaa tana sii dhiisee hoo jedhanii xalayaa taan qaraanaan guddoo gammade jedhe keessattuu jechi rasuula rabbii sun guddoon jaalachiiseedha yoos taa'ee yaade jedha amantii tana aboo amantiin tun waan maratti hojjanne dura dhaabanne dadhabne oluma deema'aa jirti nu ammoo gaduma deema'aa jirra amantii tana qabannu malee hojiin biraan jirtuu jedhe murteeffadhe yeroo amantii tanan fudhadha irratti murteeffadhe waahela barbaadadhe nama wajjiin hijiraa bahee madiinaa dhaqafiin jedhee murteeffadhe jedhe haalittu jedha waggaa torbeessooti beekamu umriin isaa hagam jenne afurtamii torba inni yeroo san yoos ka'ee safwaan ibnu umayyatti dhaqe jedhe safwaan ibnu umayya ibnu khalaf dubbii isaan itti hime abboo kunoo gaggala'aa jirra aalamni nu jalaa dabre amantiin tun amantii dhugaatii ol deemaa jirti namtichi kun obboleessa keenna kabajaan isaa teennuma aboo haganarra akkan gowwoomne deemnee amantii tana haa qabannu jedheen jedhe narra dide jedhe safwaan yoo namni tokkolleen ka muhammadiin lolu namni tokkolleen hafuu baate an karraa boodaa ka muhammadiin lolu tahanaan jedhe jedhe aboo kun ta'u jedhe biraa deeme jedhe ikrimaa dhaqe jedhe jaram jartu martooma jaraa saahibban isaa ta lolaati ikrimaan itti aanaa isaati yeroo baay'ee itti aanaa khaalid inni yeroo baay'ee ikrimaan ka'e nuka abijahliiti ilma abijahli ikrimaa dhaqee gaafadhe jedhe isallee akkana jedhe jedhe narra diide jedhe abbootuun jarri lachuu jara madaa qabanii madaa abboota isaanii badritti fixan madaa san qaban isa yoo sila abbaan isaa achuma du'e beeki waliid ibnu ghiraa achuma du'e badri ma du'e madaa qaban jarri kun jedhee biraa deeme jedhe yeroo biraa deeme amma eenu dhaqe jedhe Uthmaan ibn Talha dhaqe jedhe dubbii isaan itti himnaan irraa fudhate jedhe akkasitti deemsaaf qophaawanii yeroo isaan magaalaa keessaa baanee nu soba deemne amr ibn alcaas ka deemu garre jedhe oduu amrillee itti haa deebinume amr ibn alcaas kun egaa abbaan isaa caas bin waa'il beekamaa innilleen namoota amantii tana dura dhaabatee rakkoo fiderraa ka irra guddaa tokko isa caas bin waa'il amr ibn alcaas hayyuu qureeshaati hayyuu arabaa jedhama inni hayyuu qureeshaati mitiyu hayyuu arabaa jedhama nama guddaa yeroo san umriin isaa waggaa shantamii torbaati yeroo sanitti ammoo hayyuu qureesh hayyuu arabaa mootota alamaa kanarra deemee qureesh araba bakka bu'ee deema inni nama guddaa inni kun kan beeytu ka qureesh guyyaa sahaaban dura hijiraa lammataa sahaaban baate ka qureesh ergitee habasharraa akka jara muslimaa taa hijiraa baate san qabdee deebisu ka ergite isa kana amr ibn alcaas kana gama qureeshirraa ka ergame gaafa habashaa san nama beekamaa jechuu inni kun qissaan isaa inni gaafa ahzaab waggaa lama kana dura yeroo amma jiran kana dura waggaa lama dubbiin galteef yoom naa galteedha dubbiin yeroo aalama guutuu walit qabne waraana kuma kudhaniin dhufne madiinaa marsinee waa tokko osoon balleessin nummaan cabnee baqanne guyyaa san naa galteedha akka dubbiin batte aqlii qabaa miti kun naa galte maal naa galte jedhe jedhe aboo eega namtichi kana waraana hagana gahu walit qabne mallaqa hagana gahu baafne waa tokkollee godhuu dadhabne eeganaa waraana haganarra guddaa fiduu hin dandeenyu wanni tokkolleen tanu isa godhuu dandeenyu takkalleen hin jirtu dhee beeke jedhe kanarraa akka ka'e amma murteeffadhe jedhe maal murteeffadhe jedhe namoota qaba jedhe kaa na jala bulu ka yaadanarraa fudhatu ka qiyaasa malee na kabaju qureesh keessa baay'een jira jedhe namoota kana walii yaamne jedhe walii yaamne teennee haasofne jedhe akka gaa ahzaab irraa deebi'aniin lola ahzaab irraa akka deebi'an waggaa shanaffaa amma waggaa torbaasaa akka jira beeka jara tana walit qabee haasa'een jedhe jaran dubbiin hammaatte namtichi kun ol ka'aa jira oluma deemaa jira maal taana jedhen jedhe hayyuun keenna si hi'atummaan mala nuu dhaynaan jedhan jedhe ammalli kiyya jiruun bakkaa keessan jiraannu kun nan amansiifne biyya tana keessaa haa baqannuu eessan baqannaan jedhan habashatti haa baqannuu jedheen jedhe mooticha habashaa kanaaf inni saahiba guddaa habashatti baqannee habashatti haa jiraannu godaannechi hayyee yoo qureesh jabaattee injifattee islaama balleessite dubbii nuu tolte firaa nagaa hin deebine ganda keennatti yoo ammoo ka muslimni jabaatee balleessu taate muhammad nu bulchuurra habashaan nu bulchuu wayya tun ammaaqlee jabaati beeka subhaanallah muhammad nu bulchuurra habashaa jalatti achi gallee afrikaa jalatti achi jiraatuun wayya jedheen hayyeenaan jedhan jedhe in deemnaa amma waan nu biyyi sanatti jaalatamu goga'a hadiyyaa nuu qopheessaa goga'aaf waan biyyi kana barbaachi biyyi sanatti jaalatamu waan akkanaa kan nuu qopheessaa jedhen jedhe osoma akkasi jiran yeroon yeroo irraa deemtee yeroo on booda jaraa wajjiin hijiraa bahanii godaananii habashaa dhufan yeroon nu habashaa dhufne jedhe yeroo muhammad dhufee umra'aaf waggaa jaheessoo dhufee waliigaltee qureesh waliin mallatteessee madiinatti deebi'e dubbiin haga duraanirra nuu galtee acheessanii godaanee habashaa dhufne yoo nu habashaa dhufne kunoo nabi muhammad illeen alayhi salaatu wassalaam nama erge ka xalayaa rasuulaa fuudhee dhufeensan kunoo rasuul erge dhaamsi rasuularraa habashaa dhufee kunoo jedhe maalif beeke jedhe saxaabticha camri ibnu umayyaa arge jedhe ka dhaamsa rasuulaa fuudhee habasha fide camri ibnu umayyaa miti addamari camri ibnu umayyaa arge jedhe yoos jaraan namtichi kun camri ibnu umayyaa miti ee muslimaa miti ee madiinarraa dhufee miti ee maal ture najjaashii bira seensiisa waraqaan inni dhufuuf dhaamsa inni dhufuuf najjaashiin muslima ta'u waan kana tokkollee hin beekne inni najjaashiin yeroo tana qaata muslima ta'e amantii islaamaa qabate nu dhiheesse jedhe ammoo guyyaa kaan namticha arge jedhe ka isa biraa bahu waajira keessaa yeroo inni biraa dabre jaraan maal jedheen jedhu aboo namticha kana ajjeesee namticha kana ajjeesee harka qureesh bira dhiifadhafiin jedhe kana ajjeese yoo ka qureesh akka eegmu fuulduratti milkooftee muhammad ka cabsitu taate biyya keessaa baqatte gaafsan akka naan hin jenne achitti nama sin rakkise ajjeesee jedhee galata gosa tiyya biratti hambifadha saba kiyya biratti jedhe sidaqee maal jedhen jedhe yaa saahiba kiyya najjaashi waa takka si kadhadha takkittii sannaa godhi jedhen jedhe waa takkaa miti hedduyyuu na gaafadhu naan jedhe jedhe namticha amri ibnu umayyaa jedhan ka waajira keessan seenee bahe san nama sannaa kenni naan jedhe jedhe maal goote nan ajjeesaa jedhen jedhe maal jetta in ajjeesa takkitti maan dallane jedhe dallansuu an takka achiin duran argin dallanee dallanee dallanee jedhe haga an osoo lafti baqaqxee na liqimsitee takka jedhu haga sana dallane jedhe yoo si itti waake osoo si dallansiiftii beeke tana siin hin jedhu akkamitti rasuula rasuula rabbi nama ergamaan rabbii natti erge ergamaa rabbii bakka bu'ee natti dhufe akkamitti najjeessa naan jetta naan jedhe akkamitti najjeessa naan najjeessa naan jette rifadhe jedhe yoos rifadhe yoos amri naan jedhe jedhe aboo nama aqlee qabu sisee aqlee hin qabdu naan jedhe maal jedheen jedhe akkamitti nama kana ka waliin dhalattanii waliin guddattanii diqqeenna irraa beektu akkamitti dhugaa zi- zaahira diide jirtu kan akkamitti arguu dadhabdi naan jedhe dhugaan sun maal jedheen jedhe nabiyyi namtichi ergamaa rabbiitiin gartuu naan jedhe jedhe sila inni ergama rabbiiti jedheen jedhe ee naan jedhe ammallee injifatuu jiraata nama isa dura dhaabatee isa rakkise kana hundaa rabbi cabse isa ol kaasuu jiraata akka rabbiin muusaa ol kaasetti yoo sama maal tahe naan jette ree jedhen jedhe amantii tana qabadhu karaan biraa si baasu tokko illee hin jiru naan jedhe in qabadha akkam jedhee qabadha naan jedhe ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah jedhi jedhan jedhe hayya harkan keenaa bal'isidhan jedhe harkan irraa fuudhee shahaadaa na qabachiisedha jetti eenus shahadaa qabachisee najjaashitu amansiise isa amr ibn al-aas waan ajabaatii bar inni laal ikhwaani wallahi waan nama ajabsiisa inni amantii jala baqaa bar amantiirraa baqa bahara cehee lafa hagas fagoo san deeme amantii jalaa baqatuuf osoo baqatu bakka itti amanu dhaqe nama ajabsiisaatii miti wallahi waan nama ajabsiisa osoo baqatu bakka silaatti amanu san dhufee dhaqe achi dhaabate yoos amma muslima tahee mana keessaa gabbahe jedha amma jara taan ta na kabajju ta sababaatiyyaa biyya keessaa badde godaantee warra fiiqa godaansifattee as galte mee maaluma jedhaan jedhe jara taan amma ta waliin dhufne ta qureeshaa jala irraa dhoksee dhamma tana waan itti mun qabu waan dubbadhuu qabu jedhe callisee amma maal barbaadee dhe sababaa wahii barbaadee makkatti as deebi'uu jara achin dhiisee waan akkanaa fuudhee nuu dhufaa na eegaa jedhee biraa deemu sababaa wahii argadhee achii dhufe jedhe makkaa dhufe hajaataan fiffixatee namuu hin beekne haka kana muslima ta'uusaa makkaa keessaa dhokateetuma bahe isa ka qofaa fi deemu jara lamaan tayaa'an walit dhufan wal beekan warri dhaqa jalatti karaan irra deemu jiran karaa madiinaati abaa suleyman jedheen jedhe abaa suleyman khaalid hayyanaan jedhe eessa deemtaa jedhe jedheen jedhe dura otoo isaan nan gaafatin gaafate kun nama aqilaa miti hayyu eessa deemna ree bakkuma silaa namni ilmi namaa zamana kana deemu deemna naan jedhe sun garam jennaan jedhe bakka dhugaan jirtu deemna naan jedhe dhugaan sun maal muhammad ergamaa rabbiiti tun haqiqaan nuu galte hagan irra gowwummaa taane waan gaara keessatti dhabnee ta'e nuuf hin qabnu karaa rabbii kana qabatuuf deemna naan jedhe ati hoo eessa deemte naa wallaan illee sanumaaf deema jedheen jedhe akkasitti waliin ka'an yeroo isaan magaalatti kalaawanii madiinaa dhufan obboleessi khaalid waliin dubbii dhagayee magaalaa alatti eege gammade obboleessa fi salaamee rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam isin dhagaye taa'ee isin eeguu jira arifadhaa jedhen jedhe yoos nafa dhiqatanii wayaa bareedduu uffatanii rasuula rabbitti dhufan alayhi salaatu wasalaam khaalid maal jedhe yeroo duraana erga irraa rasuulli rabbi na seeqatan jedhe osoma na seeqatan osoma na seeqatan yeroon itti dhufinaa ol ka'an jedhe assalaamu alayka yaa rasuula allah jedheen jedhe yaa ergamaa rabbi nagaaf rahmanni rabbi isinirratti haa jiraatu jedhe salaame jedhe salaame jedhe rasuula rabbi risaala'aan salaamee jedhe yaa rasuula allah jedheen jedhe yaa muhammad hin jenneeni hagasuma sigaa yaa namtichi muslima ta'u yoos yaa ergamaa rabbi muslima taha maal na barbaachise naan ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah shahadaa qabatee yaa ergamaa rabbii hagan amantii tana rakkiseen beektan rabbii kiyyanaa kadhadhaa akka waan armaan dura dabre hundayyuu rabbiin irra naa dabru jedhe ee nama hagam fixeereen sahaaba nama hagam lafarraa dabarsi bar khaalid naman hambifneemi yoos hundaa rabbi irra sii dabre yaa rabbi irra dabriif waan inni dalage hamtuu inni dalage hundaa yaa rabbi irra dabriif jedhe rabbii fi kadhateef hagas qofaa mitigaa ikhwaanii سيف من سيوف الله يعني ما قعدت بأس رسول ربي قال فمؤتة وقال ما بود بكم جلو تنرى ما كانكم بهو في جرات خالد كسببا إساتني قابر موتما قدتي زمان سنجر تروب نمني أبسي إسا درتاء ورانا موتما قدتي فارس درتاء ورانا إسا islaamni biyyi tana hunda faca'ee haga iiraanii haga paakistaan haga kuunnoo armaan faca'ee haga hindii kana haga kuunnoo bangaladesh asiin haga kuunnoo asiin biyya dur soofiyetana hundayyuu amantiin islaamaa ta facaatee biyya hagana geettona geette namni waraana san hoggaane sababaa dura tarkaanfii duraa ta'e silaa wanni guyyaa tokkotu argamee miti khaalid ibn lwaliid khaalid isa kana amr ibn alcaasoo amr ibn alcaas yeroo rasuula rabbitti dhufe rasuula rabbi in islaama harka keessan naa banaa jedhanii yeroo rasuulli harka akkana bananii harka dura qaban harka fiideeffate maaliif harka deeffattaa jedheen yaa amri wanni harka deeffadhuuf sharxii godhatuuf jedheen seera kaayatuuf seerri sun maal jennaan akka rabbiin naa araarama balleessaa gurguddaa hojjedhe amantii islaamaa kanarratti rakkoo gurguddaa hojjedhe akka tana hunda rabbi naa araaramu san sharxii godhatuu barbaadee jedheen sila dubbiin siin gallee jedheen amri akka amantiin islaamaa waan isii duraa hundayyuu akka jigsitu akka balleessitu ka hijiraa waan san duraa hundayyuu balleessu siin gallee jedheen rabbi sii araarame aslaam jedheen عمر بن العاص إسا كان إخواني إنس درتاء ورانا تهي بيوت عربا كيسا بك لفهدو هيك إيغا سي لفسان قفا متي لفا فلسطين ما جدمت تأسين كونو هغا مصري جدمتان نمني إيه باني إسا غا مسيد عمر بن العاص هغا متو بي كما غاب يمصري كيساتي أتشين أمنتين غرا بي أفريكا إيه كاب أفريكا كان سينتي waraana dura taa'a waraanaa isa ture beekamaa eega siigaa garuu siyaasaa aliyii fi mucaawiyaa wal dhabde keessatti mucaawiyaa wajjin dhaabate kanarraa ka ka'e namni waan hedduu irratti odeeffame garuu nama mu'minaa ka mu'minummaan isaa qulqulluu ta hadiisa rasuula rabbittu maal jedhe aslama annaas wa aamana camri bni alcaas jedhe hadiisa tokkichi kana gaya ummanni muslima tahe camri mu'mina tahee jedhe irra gaarii mu'mina qureesh jedhe rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam jara lamaan dubbanne namni itti aanu hoo eenyu Uthmaan ibnu Talhaa Uthmaan ibnu Talhaan akkuma jarri lamaan kabajaa qabdu kana nama kabajaa qabu yoo irra hin qabaatin maal namticha dhaalan inni gosti isaa bani abdiddaar baniin abdiddaar tun warra miftaaha takkaa bantuu ka'baa harkaa qabu gosti ka'baa namaa bantu namatti hiitu isaan gosa keessaa ammoo namni dhaalee harkaa qabu isa namni ka'baa namaa banu ka namatti hidhu itti gaafatamaan ka'baa isa jechuu itti gaafatamaan ka'baa amana jechuun bitiqoo akkantu hagasuman namaa ga'e tana gabaabinatti tanagaa ikhwaani akkasittigaa rabbiin guddaan amantii fi tana ol kaase rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam eega tanarraa deebi'anii nasriin gugurdoon akkanaa tun argamtee rabbiin guddaan tanaan isaan ol kaase akkuma ifi waggaa san guutuu waggaa kam keessa jirru waggaa torbeessoo keessa jirra waggaa torbeessoo kana guutuu akkasumas erga rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waraana waraana hagam erganii haga gaa waggaa saddeessu'oo maaltu argamee dubbannutti inshaa allah waggaan torbeessu ammaa dhuma jirra ji'a kudha tokkoo fi ji'a kudha lamaa tafee waggaa saddeessu'oo waan keessa hojjetame inshaa allah darsii itti aanu keessatti yoo rabbiin guddaan ee jedhe dubbanna haga san keessatti wal geennuugaa wallahu subhaanahu wa ta'ala aclam والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته